mu karere k'ibiyaga muri rusange n'ibice bitatu by'ijwi ry'amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri efe mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiane ninahazwe abanyagihugu bakorera mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda n'abayobozi b'iyo ntara bemeza ko ingagi zo muri parike y'ibirunga zabateje imbere inshinga igera kuri magana atanu mirongo itatu n'ibiri yatewe inkunga n'umusaruro ukomoka ku bukerarugendo bukorerwa mu iparike y'ibirunga iyi mishinga rero ikaba yarafashije abaturage bacu kwiteza imbere yaba ari mu mishinga ijyanye n'ubuhinzi ubworozi
uyu ni guverineri w'intara y'amajyaruguru yitwa madame nyira rugero dansira yagezeho ijya nino ku isi ingabo za etiyopiya zakoze ibitero ku basirikare bo mu ntara ya tigre iri mu buraruko bwa etiyopiya muri ano makuru kandi turagaruka kuri dosiye y'umuririmbyi wo mu rwanda bruce melody agipfungiwe mu gihugu cy'u burundi naho yatanze amafaranga yose yari yasabwe yongera ko arenza n'ayandi turabigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu reka amakuru yacu tuyahere kuyagezeho hirya no ku isi tukayatangurana na mugenzi wacu fidele niyongabo hadushikana muri etiyopiya hahavugwa igitero ku ngabo za tigreya ico gitero cakozwe n'ingabo rero za etiyopiya ibindi na fidele niyongabo uh, yatangaje ko igisagara ca adibayo catewe n'inteko za leta ya etiyopiya n'iza eritreya ziturutse mu bice bine yagize ati umwansi yakoranirije inteko nyinshi cyane muri Eritrea kandi muri iki gihe yatanguye ibitero ku butaka bwa Tigray yifatanije n'inteko zo muri Eritrea mu butumwa yacishije ku rubuga Twitter Reda yavuze ko inteko za leta ya Ethiopia n'iza Eritrea zatanguye ibitero bikomeye cyane mu gitondo cya kare cuno munsi kwa kane mu karere ka Adibayo leta ya Ethiopia yoyo yagiriza inteko zo mu ntara ya Tigray ko arizo zatumye ingwano isura kwaduka yatangaje ko ibitero by'inteko zo mu ntara ya Tigray byiyongeye bigatuma abasivile batari bake bahasiga ubuzima abandi bagata ingo zabo mu gihe n'inyubakwa zasenyuwe iyi leta kandi yagirira umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo wo mu ntara ya Tigray ko unyuruza imfashanyo y'ibifungurwa zigenewe abanya-Eritrea bashonje imana ntaca itangazo rya leta ya Ethiopia ryavuze ku buryo butomoye ku bitero inteko zayo n'iza Eritrea ziregwa ko zakoze mu buraruko bushira uburengero bwa Tigray impande zose ziragirizanya kuba zarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yarasavye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu leta ya ethiopia n'umuhari tplf guhagarika ingwano bidatevye
fidela niyo ngabo urakenuye umuvugizi ikigega mpuzamakungu nako murantunga fm mu mpfunyapfunyo cemeje ejo kuwa gatatu ingurane yo muri yaridi ni miliyoni amajana atatu y'amadolari nazohabwa igihugu ca Zambia mu kiringo c'amezi mirongo itatu n'umunani Fidel turacari kumwe ni intambwe ikomeye mu mugambi w'igihugu ca Zambia wo gutunganya gushasha ivyerekeye amadeni yaco hamwe no gusubira kunagura ubutunzi bwasinzikajwe n'isesagurwa ry'amafaranga ya leta hamwe n'ingaruka z'ikiza ca covid cumi n'icenda kubera urwego nshingwabikorwa rw'ikigega mpuzamakungu fmi rwemeje amafaranga bizoca bituma hafi y'imiliyoni ijana na mirongo umunani na zitanu y'amadolari atangwa buno nyene ibihugu bitanga ingurane biyobowe n'ubushinwa n'ubufaransa vyaremeye mu mpera z'ukwezi kw'indwi kuganira ivyerekeye gutunganya gushasha amadeni y'igihugu ca zambia ingingo ikigega mpuzamakungu fmi cakiye neza mu kuvuga ko yatumye gishiraho umugambi wo guha ingurane ico gihugu umuyobozi ajejwe imirimo ya misi yose y'ikigega fmi kristalina georgieva yaratangaje ku munsi wa gatatu ko Zambia ibandanya guhangana n'ibibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi hamwe n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane Georgieva avuga ko ingurane ikigega FMI cemeje izofasha ubutunzi bwa Zambia gutera imbere kurushiriza amenyesha ko mu bizosabwa ico gihugu harimwo kugabanya amafaranga gikoresha kigatunganya neza igisata c'ubutunzi kikongera kikongereza amafaranga ava mu matagisi
arakoze mugenzi wacu fide niyo ngabo kuri ayo makuru yose yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza yo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri dosiye ya Bruce Itahiwacu azwi ku izina rya Bruce Melody ni umuririmbyi w'umunyarwanda aracari mu mino ya polisi y'u Burundi amakuru dukesha abariko bakurikiranirana hagufi no dosiye vya hagufi mu gihugu c'u Burundi yemeza ko Melody yatanze amafaranga yose yari yasabwe n'umugwizatunga yitwa Toussaint Bankuwiha asanzwe anategura ibiteramo mu Burundi ayo mafaranga harimo amadolari ibihumbi bibiri Toussaint yahaye uh, Melody ategura igiteramo yarabwirijwe kuzamo mu Burundi mwici ryo mu mwaka uheze ariko leta y'u Burundi ikaza kugisivya harimo kandi n'izindi miliyoni mirongo itatu z'amadolari uwo mugwiza atunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi akimara gutanga ayo mafaranga yose polisi y'u Burundi yari yemereye ubuserukizi bw'u Rwanda muri ico gihugu ko ica irekura umunyarwanda Melody yarekuwe gato kandi ariko asubira gufata as, gufatwa asabwa gutanga izindi miliyoni mirongo itatu z'indishi y'akababaro imbere y'uko asubira gufatwa yari yabwiye abamenyeshamakuru ko hamwe bomurekura atacobuza ko yoteramisha abakunzi biwe nk'uko yari yaje kubikora mu biteramo vyari bitegekanije kuzoba ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu yababwiye ati ntako mbabaye naho bondekura ejo mu gatondo noteramisha abarundi polisi yamara yo ejo yari yavuze ko uko bigenda kose Bruce Melody atabiteramo vyiwe bizobera mu Burundi amakuru twavanye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano bwatwemereye yuko ivyo biteramo vyiwe bibiri vyose vyasibijwe mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Mike Karangwa n'umunyamakuru akaba n'umusesanguzi mu bijanye n'imyidagaduro mu gihugu co mu Rwanda amubwira uko bamenye ifatwa rya Bruce Melody byatangiye bisa nk'ibihuha ariko n'ubundi kuri ko haramenyekanye ko yafashwe ku munsi w'ejo akigera ku kibuga cy'indege baramwakiriye mu gihe yari mu nzira agana ahari kubera press conference nibwo abapolisi bamufashe ariko ibyo bamuregaga ntabwo ntekereza ko byari bishya mu matwi ye yenda hashobora kuba harabayeho kubyibagirwa cyangwa se kutabiha umwanya cyane bwene ndavuga muri timu ye kuko burya umuhanzi hari igihe ibyo kuririmba ari byo twari umwanya ariko ubundi yari abizi ko ni ibintu bimaze imyaka yagombaga kujya kuririmba i Burundi hashize igihe muri bibiri na cumi n'icyenda agira ngo ariko urumva ntibyari byoroshye ko twari mu bihe bya covid cumi n'icyenda n'umwuka wa politiki atari mwiza cyane hagati y'ibihugu byombi icyo gihe igitaramo kirahagarara ariko amakuru ahari ni uko bari baramuhaye avansi iyo avansi rero parike atayi yayishubije ikibazo ngira ngo we yasobanuye ko amafaranga yari yahawe management ye management iza guhinduka rero urumva ariko ni ideni nyine ryamubarwagaho umugabo umurega witwa Toussaint ni umuntu uzwi usanzwe utegura ibitaramo ntekereza rero ko habayeho yenda uruhande rwa Bruce Melody kutamwegera ngo banegosiye hakiri kare uwo yenda nawe bikaba ariyo mpamvu yafatiranye abonye Bruce Melody agiye Burundi gutegura igitaramo agahita afatirana uwo munsi ariko rero nkavuga ko habayeho ka miscommunication nanone kuko timu ya Bruce Melody yari imazeho igihe ari manager we yari amazeho igihe n'abamutegurira nabo bakagombye kuba wenda barakoze negotiation hakiri kare n'uriya mugabo kugira ngo bitafata intera y'uyu munsi kuko Bruce Melody ni umuhanzi ukunzwe cyane i Burundi sinanashidi gushidikanya ko yari kugira konseri nziza cyane ariko urumva byajemo ikintu kitari cyiza mvuga ko kitari gikwiye amakuru turi kubona acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga ni uko hari amafaranga agera kuri miliyoni mirongo itatu z'amarundi amaze gutangwa mu kanya rukomeje ko hari avansi yari yarafashe ni ukuvuga ko aya mafaranga atanzwe ni kuri aya avansi yatanzwe yasubije cyangwa ntekereza ko uriya mugabo tusa yashyizemo yenda umujinya cyane reka mbyite gutyo kubera ko yenda uruhande rwa Bruce rutamwegereye kare kuko ariya ntabwo ariyo mafaranga yatanze ubundi Bruce Melody yavuze ko yari ahaye ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri rero ntabwo bihwanye n'ariya ariko uriya mugabo urumva yahise afata ibyateguwe icyo gihe byose ibyo yatanze byose abigereka kuri Bruce Melody ku ruhande rwanjye nk'umuntu nanjye umenyereye imyidagaduro ndi umunyamakuru imyidagaduro imyaka myinshi ntegura ama event ntabwo ntekereza ko ku ruhande rwa Tuse nawe yagombaga kubigenza kuriya yagombaga kwemera bakaganira kuko n'ubundi iyo concert icyo gihe Bruce Melody ntiyaririmbye ariko Kidumu yararirimbye ntekereza ko hari kuboneka uburyo bwo kumvikanira hagati ye hatajemo n'agahimano ariko reba amafaranga wabonye yajeho akazamuka kugera kuri ya rwego hajeho n'ikintu cyo guhimana ariko nanone hari ibintu nagira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika basobanukirwe muri bino bintu by'imyidagaduro hazamo parametere nyinshi abantu bategura ibitaramo mu mpande hirya no hino rimwe na rimwe hari igihe nabo ubwabo basa nk'abari muri kompetisiyo nabo bakazamo bakatsa umuriro so no muri ino kesi ya Bruce Melody icyo kintu ntabwo twakirengagiza kuko hari n'abantu bamwe na bamwe b'i Burundi basanzwe bategura ibitaramo nabo batari bishimiye kubona umuhanzi w'umunyarwanda agenda akitegurira konseri Burundi bati yaje kwitegurira amafaranga yose azayatwara so ibyo na- ayo ni amaparametere asanzwe abaho muri showbiz ariko navuga ko atari meza cyane abantu baba bakwiye ku- kurwanya cyane turizera ko wenda haza kuboneka igisubizo ya- ibintu bigasubira mu buryo na konseri ya Bruce Melody ikaba kuko iriya konseri itabaye ntekereza ko si Bruce Melody waba ufeirinze gusa ntekereza ko n'imyidagaduro y'u Burundi yaba ifeirinze kandi haba hajemo ikibazo byagorana ko hazongera kubona abahanzi b'abanyarwanda bajya kuririmbirayo kandi ubundi bari basanzwe bajyayo bakaririmba neza bagataha amahoro Eh, aho naho nongeye kubaza ko ibi bidashobora guca intege abandi bahanzi b'abanyarwanda ntabwo ari ubwa mbere abahanzi b- b'abanyarwanda bajya kuririmba i burundi n'ab'i burundi bakaza kuririmba mu rwanda kuko buriya ni ibihugu byacu dusangiye ururimi dusangiye umuco Eh, gusa iki kintu kiba kijemo nyine gishobora gutuma habaho kwikandagira habaho gu- kugenza make Eh, rero ndatekereza ko bitaza kugera kuri iyo ntera ndatekereza ko bo- n'inzego z'ubutabera zagakwiye gushyigikira ihame ryo kumvikana cyane kurusha ibindi kugira ngo bumvikanishe impande zombi kuko burya umuhanzi umwanya w'umuhanzi ntabwo ari muri gereza umwanya w'umuhanzi ni ukuririmbira abaturage bakishima ibyo bibazo byajemo bigomba gukemuka kugira ngo hatazamo iyo bariyeri ku mpande zombi ubona ko n'abahanzi b'abarundi iyo baje mu rwanda baba bisanga rwose turabakira mu masitudiyo mu maradiyo tukabakira abategura ibitaramo b'i Burundi iyo baje n'aha turabakira ku buryo iki kintu cyabaye cyabaye gisa nk'aho gitunguranye rwose mike karangwa umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bijyanye n'imyidagaduro ukorera mu rwanda ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
nuko tim abatari bake babandanya kugira ico bavuga ku ihagarikwa rya Bruce Melody ababivuga ko vyinshi bitandukanye barimwo ingeri zitandukanye z'abantu mu kanya mu rubuga rwa Twitter hariko haberamwo space yitabiriwe n'abarenga igihumbi iyo space yarimwo na bamwe mu bategetsi b'u Burundi barimwo ambassadeur Wirinyamitwe aserukira u Burundi ya Addis Abeba ubutumwa yacishije kuri iyo space ku rubuga rwa Twitter yavuze ati ikintu nshima ni uko abanyarwanda bari muri iyi space bazi gutandukanya business na politike hari abarundi bashatse kubihindukizamo politike ariko ingene eh, babasubije ku murongo uca ubona ko hariho abantu banka igihugu cabo bwite kandi biteye isoni mu bandi bavuze harimo urwaruka rwo mu rwanda rwagiye ruravuga yuko bruce melody afise ico bita inoti ifatika bakibaza nimba leta y'u Burundi itoba igomba gukamisha iyo noti i- ifatika hanyuma hari uh, mu baririmbyi nabo bagimaze kugira ico babivuga hambavu ya karangwa mwumvise harimo umurundi Jean Pierre Nimbona batazira kidumu yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati ibi ntivyari bikwiye kugenda uku mu mureke Bruce Melody akore concert yiwe amafaranga muba mufitaniye mu yishuzanye ukundi kuntu mutarinze kumaramazanya ivyabaye kijya gihe vyari ibintu birengeye aba artiste undi nawe asa nk'ukurikirana imyidagaduro ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ati umuziki nta nzigo aho ndi nteramiye hari ejo ku gacupa mwibare bariko bavuza akaririmbo ka Melody akanywafu politike n'umucafu niba tureke twimanukire ino weekend ushobora kuba ufise ivyo uvuga ku fatwa rya Bruce Melody ari mu minwe ya polisi y'u Burundi tugutumire kuri Facebook yacu VOA radio yacu urahasanga inkuru za Bruce Melody zibiri ya mbere ni inkuru yanditswe agifatwa iya kabiri ni inkuru twanditse polisi y'u Burundi maze kutwemera yuko atabiteramo bikibaye vyiwe kwa gatanu no kwa gatandatu ivyumviro vyanyu turabirindire kuri Facebook hama muze kuvyumva mu makuru yacu y'igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda tumire amate gato hama tuje mu Rwanda
genzi cy'amafaranga ntagura groove melody cy'amafaranga ntagura aristide once again junior moses genzi cy'amafaranga ntagura ku nshuro ya cumi n'umunani ku wa gatanu ejo habukira mu rwanda hazoba umuhango wo kwita izina abana b'ingagi bizobera mu karere ka musanze kari mu ntara y'amajyaruguru bw'ico gihugu ubuyobozi bw'iyo ntara na bamwe mu banyagihugu bavuga ko umusaruro uva mu kuraba ingagi muri parike y'ibirunga umaze kubateza imbere mugenzi wacu wa sumta kaboyi adufitiye inkuru irambuye ni umuhango watumiwemo abayobozi batandukanye n'ibyamamare biturutse hirya no hino ku isi mu ntara y'amajyaruguru yakiriye uyu muhango ni akarusho kuko bifasha guteza imbere iyi ntara n'abayituye madamu nyirarugero dansira uyobora intara y'amajyaruguru yasobanuye ko intara ayoboye imaze guhabwa amafaranga arenga miliyari eshatu aturutse mu bukerarugendo bukorerwa muri parike y'ibirunga yemeza ko uyu musaruro umaze kuzamura imibereho y'abayituriye inshinga igera kuri magana atanu mirongo itatu n'ibiri yatewe inkunga n'umusaruro ukomoka ku bukerarugendo bukorerwa mu iparike y'ibirunga iyi mishinga rero ikaba yarafashije abaturage bacu kwiteza imbere yaba ari mu mishinga ijyanye n'ubuhinzi ubworozi uretse ibi ngibi abaturage babonyemo akazi hariya muri parike bafata n'amafaranga buri kwezi iyi gahunda yagize uruhare rukomeye mu kuzamura imyumvire y'abaturage aho bamwe mu baturage bajya mu bikorwa by'ubushimusi uyu munsi ari uwa mbere mu kubungabunga ingagi umuhango wo kwita izina abana makumyabiri b'ingagi bavutse mu mezi cumi n'abiri ashize ubaye mu gihe hari hashize imyaka ibiri ibi bikorwa bitakibera mu ruhame kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyayogoje isi abacururiza mu karere ka musanze batangaje ko kuri iyi nshuro habayeho akarusho ku bucuruzi bwabo uyu ayobora imwe mu mahoteli ikorera muri ako karere tumeze nk'abantu biteguye eh, kwakira umugeni kuko urazi ko mu myaka yatambutse iyo iyo ngiyo ibiri ndi kuvuga nyine byabaga onorayini ariko ubu ngubu noneho abaturage bagiye kuri sayiti bagiye hariya aho bitira izina abana b'ingagi navuga ngo hari ambiyanse yongeye kugaruka abantu bongeye kwi- kugira icyizere cy'ejo hazaza benshi barimo baragenda baza abandi baracyari guhamagara basaba amacumbi ukabona cyane nko mu mahoteli muvoma zongeye zabaye nyinshi mbese navuga ngo ni umunsi ku rwego rw'amahoteli tuba twiteze ko turagira icyo twakira abafite amahoteli mu karere ka musanze bavuga ko ibyumba hafi ya byose byafashwe abaturage nabo basabwe kugira isuku kurusha uko bari basanzwe yabashitsi babara turitegura neza tukamera neza ukakaraba ugasokoza ukambara akenda keza n'udukweto babandi bi- bacuruza ibisheke bamwe no kuva mu mihanda nyine iyo umuntu yiteguye umushyitsi ashyiraho akarusho nta mwana wemerewe gucarashara ku muhanda imyanda ku myenda ntawe ushobora kuhagera ni ukuza ku muhanda wisukuye tugonka twe nk'ababyeyi tugomba gusukura abana bacu kugira baze ku muhanda basa neza nta mwanda bafite ntakenyeye naryoshye njye kureba ibyo byana by'ingagi kugeza ubu ingagi magana atatu mirongo itanu n'enye zimaze kwitwa amazina kuva uyu muhango watangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rdb gitangaza ko umusaruro uturuka muri za pariki havamo icumi ku ijana ashyirwa mu mishinga y'abaturage bazegereye rdb ivuga ko miliyari zisaga zirindwi n'ibice icyenda z'amafaranga y'u rwanda zashyizwe mu mishinga y'abaturage irenga magana inani mirongo inani kuva muri bibiri na gatanu muri iyo mishinga isaga magana atanu niyo yakozwe n'abaturage bo mu karere ka musanze begereye parike y'ibirunga mu bashyitsi baturutse hanze bitabiriye uyu muhango nk'uko urutonde rwabo rwatangajwe na rdb hagaragaramo umunyamabanga mukuru wa francophonie madamu louise mushikiwabo uri mu bazita izina aba bana b'ingagi harimo kandi umunyakote d'ivoire wamamaye mu mupira w'amaguru didier drogba harimo igikomangoma sharire wo mu bwami bw'ubwongereza uzita izina abana b'ingagi akoresheje ikoranabuhanga ndetse n'abandi banyacyubahiro baturutse hirya no hino ku isi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru eh, n'ibiganiro bitandukanye tubafitiye reka ubu naho rero twakire mugenzi wacu eugenie mukankusi agiye kutwakirira muganga marc hagenimana marc hagenimana akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanser mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc mu mpfunyapfunyo baraza kuyaga ku buryo burambuye ku byerekeye indwara za kanser muri rusange ejo ni mikoro ni rwawe kanseri ni indwara nyinshi zitandukanye ntabwo ari indwara imwe mu by'ukuri ni uruhurirane rw'indwara gusa icyo zihuriyeho ni uko eh, uko umuntu yazisobanura ni indwara ah, ziterwa n'ikora ry'uturemangingo eh, tw'umubiri ku buryo budasanzwe hari uburyo eh, imana iba yarashyizeho uburyo uturemangingo icyo twita amaseri uburyo akura uburyo yororoka uburyo apfa uburyo asimburwa iyo habaye nk'impamvu rero ituma ah, twa turemangingo haba ikibazo mu- muri iyo mikorere yatwo dukora ku buryo budasanzwe nibyo eh, twita kanseri kanseri yitwa nyine izina bitewe n'igice yafashe iyo kanseri ifashe ibere twita kanseri y'ibere ifashe inkondo y'umura twita inkondo y'umura ifashe igifu twita igifu mbese hari amoko menshi eh, arenga ijana ya kanseri buri bwoko tugenda tuvuga ati ni kanseri igice runaka igice cy'umubiri kanseri iba yafashe nk'iyo murebye nk'amwe mushinzwe ibijyanye n'indwara za kanseri mu rwanda ubwoko bwinshi bukunze kuhaboneka ni nk'ubuhe kanseri mu by'ukuri ni indwara zitwugarije cyane mu rwanda iyo urebye imibare dufite dukurikije abarwayi tugenda twakira mu bitaro bitandukanye byo mu rwanda bifite ubushobozi bwo gusuzuma no kuvura kanseri kugeza uyu munsi usanga kanseri y'ibere iza ku mwanya wa mbere aho buri mwaka tubona abantu bashyashya bagera muri magana arindwi bayirwaye yiyongerwa ku bandi baba bayisanga wenda bari ku buvuzi bafite uburyo barimo kwitabwaho nyuma ya kanseri y'iyo rero haza kanseri y'inkondo y'umura izo kanseri z'abagore ubwazo zihari kimwe cya kane cy'amakanseri yose twakira mu rwanda ariko izindi zikunze kuboneka cyane mu bagabo kanseri ya porositate niza ku mwanya wa mbere izindi ziboneka twavuga kanseri y'igifu n'ikurikiraho tukavuga kanseri y'umwijima hakaza kanseri z'urura kanseri zifata urura runini ndetse na kanseri z'amaraso zo twita za rikemiya mu by'ukuri izo kanseri zo tugenda tubona ziganshi cyane mu rwanda iyo muvuze kanseri y'ibere ari nayo iza ku mwanya wa mbere muba muvuga kanseri ifata abagore gusa cyangwa n'abagabo murababariramo kanseri y'ibere buriya bombi irabafata n'abagabo kubera ko bagira ibere nabo kanseri bashobora kwirwara ariko iyo urebye imibare dufite dusanga abagore aribo ikunze gufata cyane abagabo nabo ko bagira ibintu bishobora kubafata ariko imibare iri hasi usanga ari nka babiri ku ijana mu by'ukuri abagore nibo bayirwara cyane ariko n'abagabo nabo bamenye yuko nabo ibareba nabo bashobora kwirwara bityo nabo bajya bafata ingamba zo kujya bisuzuma bareba ko n'ibere ryabo nta kibazo kirimo gishobora kuba ariyo kanseri ni ubuhe bwoko se bwa kanseri muri ubu mutubwiye bukunze guhitana abantu benshi mu rwanda izo kanseri nk'uko tuzivuze uko ziganje mu rwanda bijya kuba nk'aho arizo zica abantu benshi cyane mu rwanda kugeza uyu munsi iyo urebye ufite usanga kanseri y'inkondo y'umura ariyo iza ku isonga muri kanseri zica abantu benshi mu rwanda ndetse hagakurikiraho kanseri y'igifu ngira ngo hari impamvu igifu nayo ihita ikurikiraho ndetse n'iy'umwijima iza ku mwanya wa gatatu hakakurikiraho iy'urura nubwo twatangiye tuvuga yuko iy'ibere ariyo yiganje cyane mu rwanda uburyo kuri ntabwo ariyo ica abantu benshi bitewe n'uko hari ubuvuzi buhari bwo kwivura cyangwa ni kanseri igaragara ishobora kugaragara ku buryo bworoshye yerekana igice cy'inyuma akenshi igaragaye biroroshye bwo kwivura buroroshye ndetse n'umusaruro uroroshye ariko kanseri zitugora zikica abantu benshi usanga kanseri y'inkondo y'umura niza ku mwanya wa mbere n'igifu usanga abantu benshi bafite igifu kuza batinze ndetse n'iy'umwijima kubera ko akenshi abantu barwaye kanseri y'umwijima babimenya bakerewe kandi n'ubuvuzi bwo kubivura nabwo buragoye hagakurikiraho iyurura izo nizo uko ari enye usanga arizo zifite zihari imibare myinshi y'abantu bicwa na kanseri mu rwanda noneho iyo muvuze muti kwisuzumisha uwo muntu akwiye kwisuzumisha hakiri kare inama mutanga nk'abaganga mubwira abantu muti mwisuzumishe byibura rimwe mu mwaka kugira ngo mubashe kumenya uko ubuzima bwanyu buhagaze kanseri nazo ziri mu ndwara zishobora kuboneka mbere umuntu yisuzumishije muri ubwo buryo bwa rimwe mu mwaka yego mu by'ukuri nk'uko ubibajije mu by'ukuri kanseri nyinshi iyo zigitangira nta bimenyetso zigaragaza amoko menshi ya kanseri abihuriyeho burya kanseri zijya kugaragaza ibimenyetso bitangiye kugera kure niyo mpamvu rero tuba dushishikariza abantu byibura kwisuzumisha rimwe mu mwaka kugira ngo turebe yuko hari izo twabona hakiri kare batarazirwara cyangwa zitaragera kure akenshi usanga nk'urugero izo dukunze gukangurira nk'abadamu ni kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'ibere kuko mu by'ukuri kanseri y'inkondo y'umura biroroshye kuyirinda iyo umuntu yisuzumishije hakiri kare hari uburyo bashobora no kubona ibimenyetso bibanza zitarabona kanseri nyirizina bakabivura bikaba byarinda umugore kwirwara ariyo y'ibere akenshi nizo dushishikariza abagore kanseri y'ibere na kanseri kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri y'ibere ndetse no ku bagabo tubashishikariza cyane kwisuzumisha kanseri ya prostate ariko muri rusange rya suzuma rusange tuvuga rikorwa buri mwaka umuganga amenya niba koko nta kindi kimenyetso cyangwa nta kindi kibazo cyaba gihari kijyanye n'izo kanseri bityo akaba yaha umuntu ubufasha bukwiye hakiri kare Ye, ikiganiro muri isanga giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika bakaganira n'umutumirwa claude hakizimana
ubu ni bwo nanjye nashaka kunganira uwo mudogitere abantu benshi babayeho tutipimisha bijyanye n'ubukene dufite tukabona tugenda twibaza ngo turakomeye kumbe twaraboze mu mibiri bivanye no gutinya kujya kwa muganga cyangwa utaronka uburyo ubu na buriya rero byaba byiza nk'uko yabivuze abantu bakaza baripimisha rimwe mu mwaka cyangwa naho kuba na kabiri bivanye n'uko iyo ndwara iriko irica abantu mu- mu buryo butazwi nuko murakoze urakoze cyane rwose iyo ni inama nziza Eh, twari tuvuze ngo kanseri hari ibimenyetso byayo bigaragara yamaze eh, umuntu yamaze gu- gufatwa atari ukuvuga ngo ni u- ni ukwirinda hari ikintu umuntu yakora eh, nk'abagore mwavugaga ku- ko bagomba kwipimisha hari ikindi kintu umuntu yakora kugira ngo abe ya- yakwirinda kanseri Eh, murakoze mu by'ukuri eh, hari ibintu byinshi cyane ah, abantu bashobora gukora kugira ngo bibarinde eh, ibyago byo kurwara kanseri Eh, nubwo bitavanaho ijana ku ijana ariko umuntu yayirwara ariko hari hari hari porosantaje igabanyaho kugira ngo ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko byibura ibintu ngiye kubabwira umuntu yabikoze bishobora kugabanya eh, eh, byibura ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana ibyago byo kurwara ah, kanseri nyinshi zitandukanye Eh, iby'ibanze twababwira ah, hari nko kwirinda itabi itabi mu by'ukuri ni ikintu gikunze gutera amoko menshi ya kanseri zitandukanye hari kanseri z'ibihaha hari kanseri zo mu myanya y'igogorwa eh, nka- nk'umuhogo igogorwa ry'ibiryo gutwarwa nk'umuhogo igifu ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri Eh, itabi kwirinda itabi kunywa inzoga mu rugero Eh, inzoga wenda eh, ntabwo tu- twabwira abantu ngo baziveho burundu wese bazireka ariko iyo iyo zinyoye ku- kuzinywa mu rugero rwa kunywa inzoga nkeya nabyo birinda kurwara ah, amakanseri menshi harimo nk'iy'umwijima igifu ndetse n'izindi Eh, ibindi eh, abantu bashobora gukora kugira ngo oh, bazirinde ni nko gukora imyitozo ngororamubiri iyo uri gukora imyitozo ngororamubiri bituma umubiri ukora neza birinda indwara nyinshi zitandura mm, ndetse harimo na kanseri Eh, ikindi wenda tubwira abantu ni ukurya indyo iboneye akenshi hari ukuntu usanga eh, iterambere turimo twumva yuko tugomba kurya eh, kuba kurya neza ari ukurya inyama nyinshi ari ukurya amavuta menshi Eh, mu by'ukuri eh, indyo iboneye bisaba yuko eh, tugabanya ibyo cyane cyane ibikomoka ku nyamaswa turya eh, bikeya tuka- amavuta aringaniye makeya Eh, kandi tukirinda n'umubyibuho kuko umubyibuho ukabije uri mu bintu eh, byinshi nabyo bikunze gutera amakanseri atandukanye ikindi ikindi wenda eh, nawe tuvuga nko kuri kanseri zibasira abagore hari kanseri y'inkondo y'umura iyi kanseri y'inkondo y'umura mu by'ukuri ni kanseri ya mbere yoroshye kwirinda amakanseri yose abaho uburyo abantu bayirinda ni ukwikingiza kugira ngo turabizi yuko abana batoya b'abangavu bafite imyaka cumi n'ibiri mu rwanda hari urukingo tubakingira rwa gakoko kayitera bita hpv buriya tuba tubarinda kuzazirwara ariko uh, uretse no kwikingiza no kwisuzumisha hakiri kare nk'uko nahoze mbivuga kare nabwo hari ukuntu habona ibimenyetso byayo itaraba kanseri eh, bakavura umuntu akaba atakirwaye ikindi kwikingiza eh, urukingo rwa virusi ya hepatite virusi ya hepatite virale kuko oh, abantu benshi burya iyo ba- ba- barwaye hepatite virale hari abo ivamo ika- ikavamo ingaruka zo kuba barwara kanseri y'umwijima Eh, ku buryo rero iyo abantu bikibije bahawe urwo rukingo eh, bibarinda kurwara kanseri y'umwijima mu by'ukuri ibyo ngibyo ni iby'ibanze umuntu ashobora gukora kugira ngo bimurinde kurwara kanseri nyinshi ariko akenshi rero icyo nagira mubwire abantu badukurikiye ni uko buriya kanseri harimo eh, icyo twakwita fagiteri genetike cyangwa familiyari mu by'ukuri iyo wumva mu muryango wawe abo mu icyo mupfana aba hafi baba abakure harimo nk'abigeze barwara indwara za kanseri nawe ugomba kuba buri gihe witeguye ku- uko ufite ibyago byo kuba wayirwara bityo bigatuma ugomba gushyiramo imbaraga zo kwisuzumisha kenshi kurusha umuntu udafite eh, mu miryango abantu bafite ibyo bibazo ikibenda tujya tubwira abantu eh, uretse ibyo twavugaga cya- cya fagiteri genetike cyangwa familiyari zikunze kubaho u- ubundi buryo ni ukwi- ni ukwivuza hakiri kare akana ako ari ko kose umuntu abonye atakazi ku mubiri indwara iyo ari yose umuntu afite idakira akabyimba ari ukuva amaraso ku buryo utazi impamvu ibitera ibyo byose mu by'ukuri iyo ukurikiranye ubuzima bwawe nubwo inda hari ibyo kwirinda bigoye ntabwo twavuga yuko dukurikije ibintu babwiye twazira ijana
ni ngaha duce tuba turabangira ibiganiro diane nahazwe na diodone cubahiro mwari kumwe mu biganiro bya no mugoroba turaza gusubira saa moya n'iminota mirongo itatu ku masaha y'u rwanda